my pipo olori naomi ti binu ooo olori naomi don change her for everybody my pipo no be small tin o need don call the wives again o say eh im don tire una know say the wives dem eh, dey sabi dem eh, dey sabi eh, mostly ronke e dey sabi tune on ní ọ̀fífẹ́ wẹ́wẹ́ ah kábíyèsí ẹ farabalẹ̀ ah kábíyèsí kábíyèsí ẹ fi èdè nu kábíyèsí ẹ má wọrí kábíyèsí a máa ṣe lé a máa ṣe yẹn everything to to dey make the man feel uh, how, how they speak am pass yes they dey sabi totori the man eh they dey sabi totori the man well well well well yes so, my people dem dey sabi put am for the man body na im eh, the kabiyesi come dey talk say im say kabiyesi don para para para eh, tell even ifa chief free. say eh, mo ma wojú yín o i will look you in the eyes because i need to what i need to eh, wetin dey call am i need to bring the woman of my dreams back to the palace like i need to be seeing my son i don want my only son to grow up without me grow up outside the palace when the father is alive kí day is a very bad thing to do it's a very bad thing to be happening it did not happen in other people's time i don't want it to happen in my time ọmọ mi wọn máa máa dá ṣe eré máa dá ṣe like person wey no get papa no i know that naomi is trying i know that naomi is trying because if you enter their house uh, eh, Kabiyesi's picture everywhere the son when he sees the father he knows this is my father you know we know say Queen Naomi they try we know that very well that Queen Naomi no no no no no she they try when it comes to issues like that things like that but then again then again kabiyesi say no it's not enough it's not enough he needs to see his son his son needs to be with him in fact they need to be together not be say my son need to be with me they need to be together he and his son need to dey together for the same house say all these things wey say dem dey do so eh e no work e no work say it's like it's a high time he's going to start looking everybody in the eyes and doing uh, whatever it is that comes to his mind he wan do wetin dey him mind dey look everybody for eye now say he no do wetin he no send again my people my people muna guess what guess what now happened guess what now happened Now, here other oloris come dey oh, for inside palace eh. if oyo uh, oni if you wan bring maria and naomi make you bring her na they did not stop her stop him o oh. and shebi they already told him that they supported they already told him that they want him in the palace they already told him that they this they already told him that she should come shebi they went to visit her too it shouldn't be as if eh. uh, eh, their kidney con say they told the uh, see everything they don't have a problem with it now, nobody has a problem with naomi being in the palace nobody so on your FIFA should not what should not use that one as excuse to kick them out that if uh, Queen Naomi comes to the palace, they will treat her very well. They will welcome her like a wife, like a new wife. Eh? Queen Naomi edit Queen Naomi say ẹ ẹ dá padà new wife ìyáálé yín ni mo jẹ́ hey my people e go hot I swear if Queen Naomi come back to this palace eh e go hot e go tough Queen Naomi because Queen Naomi eye don open e let dem know say I am not your yawo I am your mother in the marriage I am your ìyáálé my people ìyálé means uh, first wife the older wife the oldest wife yes that is ìyálé so that is who i am to you people so don't do what don't push your luck don't push your luck the only reason why you people are in that palace is because i allowed you i allowed you to stay in the palace if i know that maybe she know say these people go dey wan work against her she no go gree she said i allowed you people to be in the palace because now when the listing come the prophecy come and the rest i stepped out for you people i stepped out for you people not be say una oh, pursue me you people don't even have the rights because by the time all these things they happen all of una even follow contribute but i stepped out for you people for you people i did not leave my husband I did not want li- and if I decide to come for him, ah, there's nothing you people will do about it. Oh. There's nothing you people can do and nothing you people will do about it. Oh, my man. Uh, Queen Naomi puts everybody in their place. She puts everybody in their place. Fast, fast, sharp, sharp. Sharply, sharply, everybody. Oh yeah, this is your position. Don't stress me. Don't push God don't push god don't stress god Don't tempt god no tempt god o oh, na jesus baby oh. in fact eh, the perfect definition or description of jesus baby Now him be queen naomi oh. no push am except so to stay palace don do wetin to stay palace don tire you Don't push it hey Not be smarty. i go give una allow una go dey take allowance you want to welcome me as a wife you welcome your mommy no be smarty my people no be this stone she use talk am na me dey use this stone dey talk am but she said it in a very strict way that she is nobody's wife like welcome her like our wife she is not their wife she is their senior in marriage not our wife my people no be small thing no be small sometimes eh when i talk i say this life women woman woman actually woman know your place in this life know yourself regard yourself set standard for yourself work on your self-esteem work on it work greatly on it work on your self-esteem no dey look eh, eh, kini kan oh i'm still young make i dey dey under no possess your possession no make your self esteem eh, dey scream royalty even if you're not royalty you're definitely royalty because you are a child of god raise yourself high no dey do uh, mumu mumu yeah mumu there kiniko kiniko kiniko one thing do one thing one thing no do one thing no dey follow people dey do all those nonsense you know yourself you know the daughter of who you are naomi continue to tell them like that. continue to tell uh, uh, wetin dem dey call am uh, other women anywhere you go do ministry they tell dem say you know the daughter of who you are you know no go there go they do uh, uh, this thing take take charge take charge take charge. Take charge of your life. Queen Naomi, eh, she not today quiet for a long time. Now her eyes are opened. Her eyes are open. She don't see her own mistake. Eh? She don't learn from her own mistake. I'm telling you people the truth. She has learned from her own mistake. Anyways, that's what the matter be, my people. That's what the matter be. Me, I'm loving this new Naomi. Oh. Ah. Ah, because if you need to come back to the market, you need to gather all the gods. All the gods. there is na so the matter be lovely people make una not forget to like and subscribe to this sweet channel yes so make i run go bring another ogbonge gist can't give una bye